Irreecha baranaa akkamitti ilaaltan waan hedduu argine faaya Oromoo hedduu argine miliyoon hedduun namni faaya ofii naqatee waa'ee ofii naqatee keenya hagaa Itoophiyaatti addunyaa cuuf keessaa walti dhufeetiin waan hedduu nam gammachiisaa argine namni biyya alaa jirru isa biyya keessa jirulleen waan hedduun irratti gammade tan irratti muktaar Jamaal yaada nama haga tokko waliin qaqqabe.
Maqaan kee Nuuriyaa guyyooti godin booranaana Goomulee irra dhufe. Haadha siiqqeetii ani oromo gabraa irra dhufe. Waan dassaa agarree laftanaa durii waggaa dhibbaaf shantama harki keenni turtee harki keennaa cuuca jabduun hin baate har'a ammoo galata rabbi galat mootummaa kan harki keennatti deebitee jirti aal dassaa
Haayilemikaa'el Taaddasaa Kafaniin jedhama.
Faarfannoo kudha saddeet irratti maal jedha Waaqayyootiin hojiin kee ajaa'iba jedhaanii jedha. Hojiin kee ajaa'iba ka jedhu uummanni kuni waaqni malkaa uume kuni ajaa'iba waaqni birraatti nu ceese kun ajaa'iba waaqni lalisaa nu kenne kun ajaa'iba waaqni daraaraa nu laate ajaa'iba waaqni booruu gannaa nu ceesisee birraa booqaatiin nu ga'e ajaa'iba jechaa ni jirra. Kanaaf kitaaba qulqulluutiin gaafa madaallu wanni kun gonkumayyuu mudoo tokkoyyuu hin qabuudhaan siin jechaa jira. sababni isaas waaqayyootiin hojii isaatiin raajeffata hojiin isaa immoo uumama isaati waqtiiwwan yommuu jijjiiruu fi hojii raajii akkanaa hojjetee birraa kana yoo nu laatu waaqayyoodhaaf beekamtii laachuun nama kitaaba qulqulluu irratti amanurraa eegamudha.
Duraan Tuffaa'in jedhama Adaamaarraan dhufe. Ayyaanni irreechaa baay'ee gaariidha. Amma immoo adda waanti godhu irreechi Finfinnee irratti deebiinsa waggaa dhibba tokkoof shantama booddee baay'ee uummata keenya gammachiiseera. Haala gaarii ta'een haala adda ta'een kan inni ayyaaneffatu. Kanneen asitti hirmaatanii karaa miidiyaatiin kan argan baay'een isaanii waggaa itti aanu yoo gooftaan jedhe asumatti wal argine akka ayyaaneffannu wajjiniin hundaaf waamicha dhiyeessa lammataa immoo baay'ee kan nama gammachiisu oromoo kan ilaallatu duwwaa miti hundumaayyuu ni ilaallata baay'ee nutti toleera baay'ee gammanneerra.
Maqaan koo Siisee Huseen Bariisoom jedhama. Dhalatuma naannoo kanaati. Safarri kun safara horaati. Dirree kanarrattis kwaasii taphachaa tanan as ga'e. Irreechi kun waggoota duraanirraa kaasee lafa kanatti kabajamaa ture. Amma garuu lakkoofsni uummataa jechuudha. Baay'ee dabalee namni kamiyyuu aadaa naannoo isaatiin faayamee fi miidhagee fi bareedee dhufaa jira haalli kun itti fufuu qaba wantoonni sirreeffamuu qaban ispeeshaali iddoo kanatti sheedii wayii hojjetame bulchiinsi magaalaa kana qindeessee namni keenya shaayii bunaa jedhee fayyadamee keessummaa fudhatanii simannee gaggeessuu qabnaayyuu kanaaf nuti qabsoo keenya kallattii faayinaanshaali yookaan immoo ikoonoomii keessa gallee waan kana jijjiiruu qabna itti deemuu qabna as ga'uun keenya rabbiif galata guddaa galchina.
ulee waraanaa baay'ee tola baay'ee jaaladha akkuma qabellee beekudha jedhadha waan finfinnee ta'e jedhanii faduree kanaafuu baay'ee jaaladha dugdi oromoo dinaa si toli ga'u baay'ee nutti gammadu waan dhaamu waliin qobboodina hayimaanotiidha waan adda addaa akka onne tokkummaa keenyatti cimsinee akka itti hubnu kanan isaaniif hawwas kanan isaaniif dhaamas.
Barsiisaa Tashumaa Bongaasee guutuun jedhama. Hoolota irraa dhufe. Irreessi baay'ee bareeda. Haloota halootatti darbaa dhufe. Sirnoota jiran keessa mootummaalee darbanii dhufan keessatti mootummaalee dhufan darba. Irreessi immoo hin badu. Maaliif jedhe hanga haloonni jirutti irreessi jedha. Akkaataa qabatamaa biyya Itoophiyaa kanatti ganna hagayya hadoolessaa fi waxabajji bokkaan hin roobu. Yeroo bokkaan roobu maal ta'a? Lagi hin guuta. Galaanni hin guuta. Namni gamaaf gamana firri walitti hin ce'u. Kanaaf galaanni irrachaa deemu bokkaan roobuu hir'isaa deemu namni ol arga inni gamaaf gamanaa walitti dhufu yaa waaqayyo ganna gurraacha bacaqqii kana keessaa birraatti nu baaftee asii nu geesse galata kee maal immoo qabatee galateeffata uumama qabata maali uumama marga keelloo qabata waaqatu uume namatu facaase miti midhaan miti uumama kana qabateetu waaqayyo hora arsadii uumte kana waaqayyo tulluu uumte kana waaqayyo nama uumte kana galata kee jedha waaqni immoo faranjiifis gurraachaafis tokko.
Irreechi waan hedduun faarsan irreechi galateeffannaa qofaa miti wal faarsanii gargar galuu qofaa miti kafuudhee wal eebbifatullee ni jira gammachiisaa ijjataatii fi kennaa baqqaleelleen irrees hor finfinnee irratti qubee walitti naqatan nakoor malkaatti wagga gaafate.
Irreecha hora Finfinnee magaalaa Finfinneetti fulbaana 23 bara 2012 geggeeffame irratti addabaabaayii masqalaa yookaan dololloo biddeenarra jilbeenfattee mul'atta. Shamarreen tokko immoo fuuldura kee dhaabbatti. Imimmaan qabachuu dadhabdee akka isheen boo'aa jirtu suurarraa ilaaluun ni danda'ama. Mee maaltu ta'e?
Hayyee egaa akkuma namni kamiyyuu sirna qubeelaa geggeeffatu sirna qubeelaa haala kaadhimaa koo ajaa'ibsiisuu danda'a jedhee yaadeen itti qophaa'ee jee tokkoon dura dursee irreecha hora finfinnee kan jaarraa tokkoof walakkaa booda geggeeffamu irratti kan yeroo jalqabaaf uummanni oromoo itti gammadee walitti qabamu kanarratti maalifan carraa kanatti fayyadamuudhaan ishee innaasisu yookaan immoo ishee gammachiisu jedheetan yaade egaa kaadhimaan koo kennaa baqqalee tarrafee jedhamti namoonni baay'een jaalallee isaanii kaadhimachuudhaaf yookaan fuudhaaf heerumaaf magaalota gurguddaa addunyaa gara yuroop yoo deemne paaris ifel taawor jalatti kabajachuu yoo gara indiyaa deemne immoo taaj mahaal deemuudhaan kan isaan kana godhani egaa oromoon immoo aadaa qaba duudhaa qaba maalifan akka oromoo tokkootti waan cimaa gochuu baadhus guyyaa seena qabeessa kanatti fayyadamuun sirna qubeelaa seena qabeessa ta'e maalifan hin godhu jedheetanii kanin kana raawwadhe.
jalqaba ishee wajjin irratti mari'attee jirta miira akkamiidha kan isheettis ta'e sittis dhaga'ame.
dhugaa dubbachuuf miira gammachuu guddaadha maaliif nama jaallatte tokko erga kaadhimattee sirna qubeelaatiin tole jechuun ishee gaariidha miira ishee isheetu beeka gama kootiin ani gammadaadha bultii dhaabbachuun wanta qoosaa miti bultii dhaabbachuun immoo adeemsa. jireenya dhala namaa keessaa sadarkaa isa olaanaadha kan nama ajaa'ibu garuu qubeelaa sana. ishee dhossuudhaaf yaali cimaan taasise baay'ee jabaa ture maaliif sakatta'iinsa jabaatu ture naannoo torba yookaan saddeetii olittidha hiriyaan koo tokko akka inni qubeelaa sana naa baatu gochaan ture yeroo gara xumuraa geenyu garuu hiriyaa koo irratti poolisni federaalaa tokko qabuudhaanii maalidha jedhee itti agarsiisuu yaale maali kun innaan qubeelaadhaan qubeelaa ta'uusaa akkamittan beekaa naan jedhee baay'ee na ajaa'ibe maaliif iddee dhuftaree kana asii naan jennaan sirna qubeelaa gaggeeffachuuf iddoo kanatti jennaan wanti akkasiin eeyyamamaa jedhee natti beekamee ture.
Osoo amma qubeelaa sana sirraa fuudhee maal goota turte?
Dhugaa dubbachuuf yeroo yeggaa sanatti kan na yaaddessaa ture kan qubeelaan irraa fuudhamu otoo hin taane isheen hin argitiif hin argitudha. Maaliif shamarran gam tokkoon dhiironni gama kaaniinidha. Anaaf hiriyaan koo na duukaa jiru yaalii guddaa taasisne qubeelaa kana dhossuudhaaf maaliif ajaa'ibsiifannaa akka isheetti ta'uuf jechaadha. Egaa poolisiin gara biraan dhufee hogganaansaa eeyyamuu qaba ture gaa'ela gaarii siif ta'u dabarsi rakkina hin qabu fuudhuun yakka maaliitti itti ittiin jedhee naa milkaa'eera xumura irratti garuu.
Naa ibsi naannoo sanarra wanta ture iddoo sana bal'ifachuun miira namoota naannoo sanaatti uumame yeroo raasittee jilbeenfatta maal siin jedhu.
Amma kanattuu hin barree isheen kan hin kaadhee ture uffata huccuu kamiseeti wanta tureef filaa yookaan immoo faaqee naa sirreessi waan hin jedhee gad jilbeenfadhutti fakkaatee mataa naa qabuuf turte. Haa ta'u gaafa jilbeenfadhu garuu namanne namoonnis immoo lafa isaanitti baay'atanii yookaan immoo ilaalchi namootaa akkanatti heddumatuuf yookaan immoo akkas godhe naa jedhamuuf hin goone ture kan hin filadhe bakka sana bakka namoonni baay'een itti argaman utuu hin taane gara xumuraarra ture moggaarra sababa tureefi. xiyyeeffatanii namni gara keenya ilaalaa ture hin turre isheenis sirboota naannoo sanatti adeemaaranii gammadaa kolfaa ilaalaa jirti kana booda jilbeenfachuu koo gaafa argitu qubeelaa argite baay'ee naate akkuma shamarran kamiyyuu gammachuudha agarsiisanitti yookaan immoo miira isaanii agarsiisanitti yeroo xinnoodhaaf ajaa'ibsiifannaa guddaa keessa galte xiqqoo akka boostaatee xumura irratti tolinaan jette baay'ees nan dadhabsiifne kun wanta gaariidha wanta.
osoo si diddee maal goota ture.
kan na deebisuun natti cima nan dinne wanta ta'eef carroomee tolinaan jetteetti garuu akka yaadutti waan na diddu miti waan wal beennuuf keessa jechaadha na jaallatti. naa jilbeenfataa kan jedhu ergasii kan isheen natti himte kanadha dhuguma jilbeenfattee na fuuta yookaan immoo sirna qubeelaa naa gootan seeneetti namoonni baay'een haala hin eenyeeni. miira gammachuun naa ibsaniiru tun hin barbaadin beekamaa akka taanu nu taasiseera jechaadha.
Maatiin ishee maatiin kee beekaniiru jaarsa ergameera guyyaan sagantaatti taanuu isa kami inni guddaan isa waan ta'eef.
Egaa inni kun dhimma dhuunfaati. Ammaaf jaarsa erga ergeera guyyaa cidhaa garuma fuulduraatti murteessina yoo waaqayyo jedhee akkuma fedhaaf jaalala isaatti raawwatee abdiin qaba.
Bultii gaarii ijoollee gaarii rabbisniif.
Isiniin illee hedduun isin galateeffadhaa galatooma.
Kaadhimaa gammachiisa ejjataa sirni qubeelaa dolooloo buddeenaatti taasifameef shamarree kennaa baqqalee bilbilaan haasofsiiseen jira.
Dinqisiifadheen ture baay'ee na ajaa'ibsiisee ture hiriyyaan koo gammachiisa ejjataa Hamisaa jedhama haala ajaa'ibsiisaa ta'een guyyaa seena qabeessa waan ta'eef wanti mudate natti toleera. Hiyyaan neen ture naanis hin mariisisne suuraa ka'aan ture iddoo biraa ilaalaan ture akka tasaa dudduuba kolaaluun qubeellaa qabatee ture. Egaa wanti jiru wanta fiilingii isa keessaatii badaa dubbachuun ni ulfaata. Sagaleen kun liqimsamee iyyuuf illee dandeenye si galee sagalee baasee dubbachuu hin dandeenye afaanuma koo qabadhitanii quba kootti kennuu jechuudha. Waggoota dhibba tokkoof shantama booddee haala seena qabeessaan uummata Oromoo birattis nu birattis wanta hin raabsamnedha. Mallattaa isaa jechuudha. Jala doomiin jiraanii carraa kanaanii baay'ee jaalladhaanii.
Hararra dhaabbattee waggaa irraa irreechaa yeroo ilaalu yeroo akkamii ta'a irreecha waggaa har'aa?
Beekamuu ijoollee keenya wajjinis dhufuu dandeenya.
Lakkuudha.
Lakkuudhuma ta'a lakkuu gatii barbaannuuf lakkuudhuma wajjinis nadheetan nyaata.
Waaqessi faamilii keessu galatamu baay'ee.
Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amburraa. The voice of America.